turashimiye ko muzindutse murumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika ikaze mu makuru yo muri kino gitondo mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na jewe diana nininahazwe ishirahamwe ry'abepiskopi katolika mu karere k'ibiyaga binini vya afurika rirajwe ishinga n'ibibazo bitandukanye vyugarije akarere ka afurika y'ubuseruko muri vyo harimwo intambara muri repubulika ya demokarasi ya kongo tugaya rwose intambara iba yasubiriye kwaduka hagati y'umuhari M23 na leta ya Kongo.
Uyu ni Musenyeri wa Hakimu Ntahondereye ni umwepiskope mukuru wa diocese ya Muyinga iri mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi. Muri ano makuru kandi turagaruka ku vya bimukira abanyafrika barimo abarundi n'abanyarwanda bahungiye mu izinga rya Mayotte basaba ubufaransa kubatabara bemeza ko abanyagihugu b'iryo zinga babamereye nabi babahohotera. Tubafitiye n'ayavugwa mu intambara ya Israel na Hamas idonido ni mu kanya nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya amerika amakuru tuyahere yagezweho ijya nino ku isi abasirikare batatu ba amerika baraguye mu gitero c'indege zitagira abadereva drone mu gifaransa cagabwe ku kirindiro cabo kiri mu buraruko bushira ubuseruko bwa yorodaniya mu icungararo y'imbibe za siriya ico gitero cakomerekeyemwo n'imiburiburi abasirikare ba amerika mirongo ibiri na batanu cagabwe mu mpera z'indwi twaraye dusozereye perezida wa amerika joe biden yegetse ico gitero ku barwanyi bashigikiye kiwe na Irani bakorera muri Siriya na Iraq. Imyidondo y'abasirikare batatu bakiguyemwo izotangazwa imiryango yabo imaze kumenyeshwa amakuru yose akenewe ku rupfu rw'ababo nk'uko Amerika ibivuga. President Biden yabise intwari ziguza igihugu ku rwego rwo hejuru agira kwemera ko bitewe bitebuke abagavye ico gitero bazovyishura. Ikimenyesha amakuru co muri Amerika The Washington Post kikavuga ko intagondwa zitirira idini rya Kisilamu zo muri Iraki zirimo ishami rya Hezbollah mujuba n'abandi barwanyi ba Iraq bafashwa na Irani biyitiriye ico gitero umwe mu ndongozi z'abarwanyi yabwiye The Washington Post ko igihe cose Amerika izobandanya gushigikira Israel mu ntambara irimo na Hamas batazotinya kugaba ibitero ku nyungu zayo uwo mutegetsi abandanya kuvuga ko batitaye na gato kuco Amerika ishobora gukora yihora kandi hazi neza uburemere bw'inzira bafashe hakaba yayise inzira y'ubumaratiri ku vya Israel na Hamas rero umwanya n'umwanya harashobora kuboneka amasezerano y'agahengwe k'intambara iri hagati ya Israel na Hamas abategetsi babiri ba Amerika batanga no makuru bemeza ko biciye mu biganiro bihagarikiwe na Amerika Israel ishobora kwemera guhagarika ibitero igaba muri Gaza Hamas nayo ikarekura abarenga ijana yagize imbohe mu gitero yagavye muri Israel mu kwa cumi ko mu mwaka uheze abategetsi ba Amerika batanze ano makuru ntibashime ko amazina yabo atangazwa bavuze ko impande zose zikemeza ivyako gahengwe kazomara amezi abiri imishikirano igeze ko ntambwe ishimishije nk'uko abategetsi ba amerika bavyemeza ako gahengwe kazoba kagizwe n'ibice bibiri mu minsi mirongo itatu ya mbere ingwano izohagarara kugira ngo abanyagihugu bagizwe ahanini n'abagore abari mu zabukuru n'abakomeretse bari mu minwe hamase babohozwe igice ca kabiri kizoba kigizwe no kubohoza abasirikare ba israel n'abagabo muri rusange agahengwe gashobora kuboneka ntigasiguye ko intambara izobiheze nk'uko abategetsi ba amerika babandanya kubivuga n'agahengwe ariko gafatwa nk'umushinge w'ibiganiro bishobora kuzoshikana ku muti w'amatati ya israel na hamas hagati aho tukivuga ku vy'intambara ya hamas na israel ishirahamwe mpuzamakungu onu ryuguriye amatohoza ku bakozi bayo cumi na babiri bivugwa ko bagize uruhara mu gitero hamas yagavye muri israel mu kwezi kw'icumi ko mu mwaka uheze icenda muri abo bakozi bahagaritswe mu kazi nk'uko onu yavyemeje ijwi rya amerika tubandanirize ku mugabane wa afurika aho burkina faso mali na niger vyavuye mu ishirahamwe ryo gufashanya mu vy'ubutunzi hagati y'ibihugu vyo muri afurika yo mu burengero cdao mu mfunyapfunyo abategetsi b'ivyo bihugu vyo mu karere ka sahel batangaje ino ngingo ejo ku munsi wa mungu bavuga ko ibwirizwa kuja mu ngiro ubwo nyene
les voyants peuples du Burkina, du Mali et du Niger constatent avec beaucoup de regrets, d'amertume et une grande déception que leur organisation s'est éloignée
aha koloneli abdulayi mayiga havugira leta ya mali muri make asoma itangazo ivyo bihugu vyasohoreye hamwe yasigura ko bimwe mu vyatumye burkina faso mali na niger bivana akarenge muri cedeao ari uko iryo shirahamwe ryaciye kubiri nico ryari ryiyemeje ati cedeao irabangamiye abanyamuryango bayo n'abanyagihugu b'ibihugu bigize uwo muryango cedeao igendera mu kwaha kw'amakungu iri shirahamwe ntiryashoboye kudufasha kurwanya iterabwoba no gukemura ikibazo cy'umutekano muke ahubwo n'igihe ibihugu bimwe vyashatse kwifatira mu minwe ibibazo CEDEAO yatubereye intambamyi ifata ingingo zitari zo kwihanganira irenza ko ifata n'ibihano vy'akarengane CEDEAO yarahunyanze amategeko kwera ibi vyose rero no munsi duhisemo gukenjura face à cette situation qui perdure du Burkina Faso République du Mali la République du Niger décide en toute souveraineté du retrait sans délai de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest.
Ibihugu vya Burkina Faso, Mali na Niger vyose bitwagwa n'abasirikare bashikiriye ubutegetsi biciye muri za kudeta ya Niger yabaye mu kwindwi ko mu mwaka uheze ya Burkina Faso iba mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri iya Mali nayo iba mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri inyuma y'izo kudeta CEDEAO yaciye ihagarika vy'imfatakibanza ivyo bihugu ica ishira Niger na Mali mu bihano vy'ubutunzi biremereye ivyo bihugu uko ari bitatu bihanzwe n'ikibazo ikibazo c'intagondwa z'abajihadiste gisongerwa isibe n'ubukene ijwi rya amerika amakuru yose n'ayandi muhejeje kumva mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com mu kanya tuja mu gice ca kabiri c'amakuru azobashimikiye kuyagezweho mu karere k'ibiyaga binini muracari kumwe na diana nini nazo nongere ndabaha ikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya amerika ishirahamwe ry'abasenyeri ba ekleziya katolika mu karere k'ibiyaga binini vya afurika basaba ko amahoro agaruka mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo babivugiye mu rugendo bari bamaze iminsi bakora muri kongo ibindi kuri ino nkuru na jimi shukurani bakomera izi ntumwa za kiliziya gaturika zaturutse mu gihugu cy'u Burundi u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zaje mu burasirazuba bwa Kongo mu ruzinduko rwari rufite insanganyamatsiko nyamukuru yo kwimakaza amahoro n'ituze mu baturage uru ruzinduko rwabo rwatangiye tariki makumyabiri n'itandatu rurangira ejo ku cyumweru aba basenyeri basuye inkambi ya Rushagara iri mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma mu ntara ya Kivu ya ruguru ibi byari mu rwego rwo kwifatanya n'impunzi zahunze intambara ziturutse mu bice bitandukanye byo mu ntara ya Kivu ya ruguru byibasiwe n'imirwano kuva imyaka itatu ishize inkambi ya Rushagara yasuwe n'izi ntumwa za Kiliziya Gaturika ifite impunzi zibarirwamo ibihumbi mirongo itanu na bitanu zigwiriyemo abagore n'abana bahunze baturutse cyane mu teritwari ya Masisi izi mpunzi zabwiye aba basenyeri ibibazo zigenda zicamo mu buzima bwabo bwa buri munsi nta misare turi kubona kuva twagera muno nta misada abana benda gupfa n'ababyeyi bamwe bari gupfa ahubwo bwari abantu bari guhamba bitewe n'inzara turi gusaba kugira ngo baduhe ibyo kurya kuko turembejwe n'inzara abana ntiwareba ni indembe n'ababyeyi nuko n'abasaza ahubwo hariya hari abasaza bicaye hariya inzara yenda kubica muri iyi nkambi izi ntumwa zatanze ubutumwa bw'ihumure no kwihanganisha abanyekongo bamaze iminsi mu nkambi z'impunzi aba basenyeri barimo Willy Ngumbi wa diyoseze ya Goma muri Kivu ya ruguru Yoakimu Ntahondereye wo mu Burundi n'abandi basabye impunzi kwimakaza ubumwe no kubana mu mahoro n'ituze we bakagira kwihangana kugeza ubwo umutekano ugarukiye mu duce baturutsemo nyuma yo gusura inkambi ya Rushagara aba basenyeri bagiranye ikiganiro n'abanyamakuru mu mujyi wa Goma mu ijambo ry'ibanze ryatangije iki kiganiro musenyeri Willy Ngumbi Bingelele umuyobozi mukuru wa diyoseze ya Goma muri Kivu ya ruguru yavuze ko ikirangaje imbere Kiliziya Gaturika muri iyi minsi ari ukubona umutekano ugaruka mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no muri Afurika hose
kiliziya gaturika yibanda ku iyobokamana ndetse n'ibindi bitandukanye byatuma abakirisitu bacu babaho neza ariko ibyo ntabwo twabigeraho mu gihe abakirisitu bacu basengera mu bice bitarimo umutekano bagomba kugira umutekano bityo bagasenga ntacyo bikeka icyo ubu turangaje imbere ni uko amahoro yagaruka mu biyaga bigari ndetse na afurika y'iburasirazuba kuko ubu ngubu nicyo cy'ingenzi cyane kirusha ibindi naho ibibazo bya politiki byo bifite ba nyirabyo twebwe icyo turangaje imbere ni uko amahoro yagaruka mu bihugu byacu
ibibazo by'abanyamakuru byibanze cyane ku mubano uri hagati y'ibihugu byo mu karere n'ubuhahirane bwahungabanye muri bimwe mu bihugu izi ntumwa zivuga ko icyo kiliziya irangaje imbere ari ukubona amahoro arambye agaruka mu bihugu abaturage bagasubira mu kazi kabo ka buri munsi aba kandi basabye ko ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari byakwishira hamwe mu gushakira umuti urambye ibibazo byugarije abaturage yewe binadindiza politike barasaba kandi ko amahoro arambye agaruka mu burasirazuba bwa kongo impunzi zigasubira mu byabo uyu ni musenyeri yowakimu ntahondereye umwepiskopi wa diyoseze ya muyinga mu gihugu cy'u burundi twaje gukomeza ubumwe buhasanzwe hagati ya Eklezia iri muri Kongo iri mu Rwanda n'iri mu Burundi kuko isanzwe ari Eklezia imwe Eklezia imwe gatolika ishingiye ku batumwa tugaya rwose ko intambara iba yasubiriye kwaduka hagati y'umuhari M23 na leta ya Kongo twifuza rero ko nk'abashinzwe kurongora abandi muri ekereziya ko twoheza tukazohurira hamwe tugasengera hamwe dusaba amahoro asaba impande zihanganye muri kongo gutahiriza umugozi umwe bagasoza intambara kuko kuri we ibi bibazo bizana umwiryane mu banyagihugu icyo twaba dushimikira ko rero ni uko abarongoye abandi boshyira imbere ineza ya bose ntibarabe gusa ibiberekeye inyungu zabo ariko biyumvire cyane cyane ineza y'abantu barongoye icyo tubona rero kandi tubabwira ni icyo ko bo kwihutira kujya hamwe bakavugana ibibazo biba bihari kugira ngo barondere kubitorera umuti bidaciye mu ngimba ngo barinde gushora intambara izi ntumwa za kiliziya gatolika muri kongo zivuga ko kuba umutekano muke ukomeje kugaragara muri kivu ya ruguru ari ukubera ko abayobozi b'akarere iki gihugu giherereyemo batabigiramo ubushake kuri bo leta ya kongo ifatanyije na yase n'ibiyaga bigari yagakwiye gufata ingamba zikaze zo kugarura umutekano mu gihugu no gufasha abanyagihugu gusubira mu byabo ejo ku cyumweru mu mujyi wa goma kuri paruwasi saint esprit iherereye mu mujyi rwagati habayeho misa yahariwe kwibuka abatakarije ubuzima bwabo mu mirwano mu burasirazuba bwa repubulika repubulika ya demokarasi ya kongo muri iyi misa yasomwe n'abo basenyeri hatanzwe ubutumwa bw'ihumure ku miryango yabuze ababo mu ntambara z'urudaca mu teritwari za masisi rucuru na nyiragongo uretse abakirisitu bagize kiliziya gatolika iyi misa yitabiriwe n'abaturage b'ingeri zitandukanye mu mujyi wa goma no hirya yawo bose bashimishijwe n'uru ruzinduko rw'aba basenyeri hano mu mujyi wa goma kandi batekereza ko iyi ari imwe mu nzira zigamije kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo uru ruzinduko rubaye mu gihe muri kongo umutekano muke urushaho kugenda wiyongera mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bw'igihugu jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma
ijwi rya amerika washington dc turacabandanya n'amakuru tubafitiye abanyafurika barimo abarundi n'abanyarwanda bahungiye mu izinga rya mayotte basaba ubufaransa kubakiza ico bita ihohoterwa n'agasomborotso bakorerwa n'abanyagihugu b'iryo zinga ryegukira ubufaransa abahaye amakuru ijwi rya amerika bemeza ko haheze indwi zibiri barabana ayingwe n'abanyagihugu ba mayotte mu ndwi iheze imishamirano yahuje abanyagihugu ba mayotte n'izo mpunzi yakomerekeyemo abarenga cumi na batanu muri bo harimo abarundi abanyarwanda abanyekongo n'abasomali bamwe mu bapangishije amazu boba banatanguye kwirukana impunzi zikomoka muri afurika navuganye n'umwe mu barundi baba muri mayotte atashimye ko amazina yiwe atangazwa atangura ambwira icuka kihari icuka nticifashe neza kuko kuva kera abanyafurika baje bahungira hano muri mayotte mayotte ni igihugu gitwarwa n'ubufaransa bahawe ubuhungiro n'igihugu cy'ubufaransa ariko abanyagihugu ba hano muri mayoti bita abamaore ntibigeze borohereza na gatoya abanyafurika bavuga bati abanyafurika ntibasubire iwabo canke abafaransa abatware mu gihugu cy'ubufaransa iyo bakwiriye kuba niyo naho rero intambara zatanguriye ni intambara zimaze igihe kuko ndazi ko haraheze igihe bivugwa ariko byasubiye kubyuka kubera iki byasubiye kubyuka kubera ko abanyafurika bashyitse hano muri mayote harabize igihe babura aho barara babura aho bakika umusaya bariyumvira barabona sitade iri hafi yabo baraheza rero barubaka amahema bamaze kuyubaka harabize igihe dusanga igitigire kingana n'abantu bangana nk'amajana indwi ariko icyo gihe rero abamawore baraheze barahaguruka baravuga bati nta munyafurika dushaka hano mu itariki cumi na zine harabaye intambara baragwana hariho abanyafurika bakomeretse bangana cumi n'indwi hariho abakongomani abarundi abanyarwanda abasomali kuko bose bari muri iyo muri iyo nkambi abantu bashinze amahema abamahoro bavuga bati nta munyafurika dukeneye muri kino gihe cya mayoti ntibasubire iwabo iyo baje bava cyangwa ubufaransa batware aho bashaka indwi ahabaye kurwana n'abamahore ba hano baharaduteye hanyuma leta y'ubufaransa yarahavuye irarondera amazu iratwara abantu bari hagati ya mirongo icyenda n'ijana niko twavuga ariko abantu bose batwaye kubaronderera amazu abamahori benshi baciye bagenda barazibira amarira ababuza kwinjira barababurabuza barabaka ibintu byabo barabirukana hari n'abandi basuye inyuma muri ya nkambi bari baje bagomba kubera ko byari byanse ko babandanye babatwaye nka guverinoma y'ubufaransa uko gushamirana gushasha harabagukomerekeyemo nimba barakomeretse bangana gute umunsi barwana hari ku munsi wa mungu hakomeretse abantu abanyafurika cumi n'indwi abanyafurika cumi n'indwi habamo abakongomani kuko nabivuze hakabamo abanyarwanda hakabamo n'abarundi hakabamo n'abasomali kuko bose abantu hamwe muri iyo nkambi iyo kambi ibarizwa ku ruhande rwande rwa mayote ku ruhande rwa acr oya ibarizwa ku ruhande rwa acr ibarizwa ku ruhande rwa mayote ariko ni bimwe nyine abanyafurika babura uko bagira bashobora reka tuje hamwe ko twahunze intambara turi mu muriho bagiye hamwe barubaka umwe wese akagenda arubaka ikibanza abonyemo ikibanza abonyemo kugeza aho bisanze bageze mu bantu amajarindwi nta asr nta ruhande rwa rwa guverinoma ariyo guverinoma yo igomba kuturinda kubera ko twahiretse yuko umutekano wacu utameze neza leta muyibariye ivyo bintu ibivuga ku iki hari ikiriko kirakorwa abo baza gutera abo banyagihugu bava muri afurika hari abamaze gufatwa leta ibikora ku iki tumaze kwerekana umutekano muke dufite leta ntirahavuye ikaza igatora abanyagihugu bangana hafi mirongo icyenda cyangwa ijana kugira ngo ije kubaha amazu bavuga yuko bishobora kumara amezi abiri kugira ngo bose babe bahavuye muri iyo sitade ya kavanyi ariko ntibigeze boroherezwa abanyafurika batwaye kubaha amazu bagumye bababurabuza baratangira amayira barugara amayira barabana uko binjira muri ayo mazu hageze n'aho abamahore babwira bene amazu yuko bataburenganzira bafite bwo gupangisha umuntu wese yitwa umunyafurika ikigiye gukurikira n'icahe kuri mwebwe none tubicyo bisaba bisaba ko guverinoma y'ubufaransa cyangwa leta y'ubufaransa nidukingira umutekano wacu kuko turabona neza ko umutekano wacu tubahirijwe igakingira umutekano wacu hanyuma nta kindi dusaba urakoze cyane twibutse ko utashimye ko amazina yawe atangazwa urakoze kuduha kutubwira uko byifashe ngaho muri mayote yego murakoze cyane mugire umunsi mwiza ijwi rya amerika twagerageje kurondera abajejwe inzego muri mayote kugira ngo twumve ico bagona kuri iki kibazo ariko nta mahirwe yo kubaronka twaronse ijwi rya amerika mu kanya turaja mu gisata ca sport ariko imbere yaho tugaruke ku vy'iserukiramuco ryiswe iteka african culture ryari rimaze iminsi ribera i kigali mu rwanda ryasozerewe mu mpera zino ndwi abaritunganije bemeza ko umuco ushobora gutsimbataza ubumwe bw'abanyafurika ibindi kuri no nkuru na tiarive ndayishimiye ari kigali mu rwanda iryo serukiramuco ryiswe iteka african culture festival ribereye mu rwanda ku nshuro ya kabiri rifise icivugo gishishikariza abahanzi gukoresha ubuhanzi bwabo mu kwimakaza ubumuntu yanike niyonzima umuyobozi wa iteka youth organization ishirahamwe ryishize hamwe rigamije guteza imbere umuco n'akaranga nyafurika akaba ari naryo ritegura iryo serukiramuco yabwiye ijwi ry'amerika ko ari umwanya mwiza wo kwibukiranya umuco n'akaranga by'abanyafurika biciye mu buhanzi butandukanye ibikorwa twateguye twerekane imbyino umuco w'ikinyafurika ariko kandi dutange na mesaje y'ubumwe dukoresheje amatalan novuga art umuco ni igiteramo cyitabiriwe n'abantu batandukanye barimo n'abana biga mu bigo by'amashuri atandukanye guhera ku myaka itatu kuduga ndetse banakina udukino dutandukanye twigisha abagenzi babo kutaja mu biyayuramutwe yanike niyonzima avuga ko kuba barakiriye abana muri ico giteramo ari inzira yo kubatoza umuco n'akaranga no mu gihe boba batari kumwe n'ababyeyi babo kuko igiti kigororwa kikiri gito abitabiriye igiteramo barimwo ababyina indirimbo zivuga umuco n'akaranga basigura ko ari umwanya mwiza wo kumenyana no kurushaho gukundana nk'abanyafurika kuko basanga bahuriye kuri byinshi ku guhura kwacu byongera kutwibutsa umuco kandi bikaduha ya ndero uh, rusange tukigira hamwe uko, uko umuco ukwiye gukomeza iteka african culture festival yitabiriwe kandi n'abarundi basanzwe baba mu gihugu c'ubuswise baje gushigikira bagenzi babo bo mu rwanda baharanira ko umuco n'akaranga bitotituka kwiza bitari bike si festivale gusa natwe rero umusurusuru niyo ntumbero yo gushira abantu hamwe tutaravye iyo bava yanatubwiye ko muri ivyo bihugu babamwo bigoye cane ko umwana amenya umuco w'ahavuka bityo bibasaba inguvu nyinshi kugira ngo abana babo bamenye wa muco n'akaranga nyafurika iserukiramuco ryari rimaze iminsi ine ririko ribera mu rwanda ryaranzwe n'ibiteramo biherekezwa n'imbyino ubugenegene imideri ikinamico ingoma n'ibindi ndetse n'abahanzi baririmba indirimbo za gakondo mu guteramisha abitabiriye ico gikorwa cabereye kuri institut france kimihurura guhera ku igenekerezo rya mirongo ibiri na kane uku kwezi kwa mbere kikaba casorejwe kuri kan kigali kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya mirongo ibiri n'indwi ukwezi kwa mbere uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane thierrive ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali
ejo rya amerika umwanya n'uwa sport uno munsi amakuru ya sport tuyahera mu burundi desire atunga imana aratubwira inkuru ziza kwisonga mu gisata ca sport muri ico gihugu inkuru iriko iravuga mu gihugu c'uburundi ni jo gibert nije imbere umukinyi yarerewe muri new star akaja mu rwanda muri aprc kigali na patriots agasubira mu burundi yerekeza mu mugwi w'urunani yari amazemo imyaka ibiri imbere yo kwerekeza muri dinamo umukeba w'ibihe byose w'urunani uwo mukinyi ari mu batanga ibyishimo byinshi muri basketball y'uburundi hari abadatahura ukuntu yerekeje mu mugwi w'abakeba ariko arone kagabo amenyereza urunani abona ko ari bisanzwe na rya yararangije amasezerano muri uwo mugwi umumenyereza asaba abakunzi b'urunani kudacika inkokora ngo kuko bariko bazana abakinyi beza kandi bazomusubirira viza by'abantu nibaza yuko ibyo bitudu intege ahubwo tube tubandanya tuyikomeza kugira ngo duhure muri vbl ibintu bimeze neza kurya byamye urunani kuko yiteguye kugira ngo tube kuyitsindira nibaza yuko muzobibona mu minsi iza inkino zitanguye ingene bizoba bigenda muzaba mubibona mugabo imbere yabyo ni bibiri ni ukwimenyereza mu buryo buhanitse no mu kurondera abakinnyi baza gusahiriza dushobora gufatanya urugendo muri rugamba rwa vbn kugeza ubu nk'uko ubuyobozi bw'urunani bubitumenyesha nuko bamaze kugura abakinnyi nka dan cola yahora akina mu mugwi wa jimukana luan ruwai avuye muri city oilers mu bugande na jonathan munzi avuye muri show sport muri congo uko kugura abakinnyi ku bwinshi bava hanze birateye impungenge emwe bitagoye afise ishuri ryigisha basketball akaba n'umwe mu bamenyereza bakomeye mu burundi bitagoye amenyesha ko politike ya basketball idahindutse kazoza ka basketball mu Burundi ari ntako ko bwiwe kudaha ikibanza kigaragara abana b'abarundi mu kwijukira abanyamahanga kandi kugeza imbere y'uko inkino za bare ziza uburundi bwikora ku bana bateguye bizogira ingaruka zikomeye muri basketball y'u Burundi uko ibintu ndabibona abana b'u Burundi bariko bakina basket aba bari inyuma yaba badibere bari sharibubu nabo bariko baraja vraiment baribagiwe twebwe ico turiko turagira des encadreurs abaformateurs turi ku kivi turiko turakora mugabo umwana uko azi iwawe afise 17 ans ukamuforma akagira 18 ans 19 ni ashikana kuri 20 ans 21 azoca yirevota ati jewe ibintu vyo gukina mu mu bakiri bato mbona nabirenganye nshaka gukina muri a ibintu bikimeze uku azoja muri a hehe baca batangura kuyerera babura aho bifikisa mu minsi mike nimwe usanga yatangiye gukina mu makorporative agenda mu mawikende kugira aronke za nzoga nyene zo zo mu mareception y'abatama baje gukina umupira uca umuherano uko ihiganwa ry'uburundi ryategetswe gutangura mu kwezi kwa kabiri kwimirije rishobora kuzotangura mu kwezi kwa gatatu atagihindutse mu nama ya bose ishyirahamwe rya basketball mu burundi rongwe na apotre jean paul manirakiza yabereye kuri uno wa gatandatu kuri entente sportive bujumbura ntiyagenze neza nk'uko abayitabiriye hari ibyo batahurije ko abanywanyi basabye ko haba ishyirahamwe ryigenga audit externe rigenzura ko amafaranga yinjiye muri iryo shyirahamwe yakoreshejwe umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu kugira hagaragara umuco ariko bitera ikibazo mu ishyirahamwe rya basketball mu burundi babonye ko ari nko kubikeka ko banyonora birababaza mu ntango icyo cyumviro cy'abagize inama ya bose bacamiriye kure ariko kiza kwemezwa inyuma y'impari zamaze amasaha menshi mbere hari n'amaze gusaba ko manirakiza yotanga imihoho niba atumva ibyo bamusaba izo mpari zatumye ibikorwa by'iryo shyirahamwe biba birahagaritswe mu kurindira ko icyo cegeranyo cyerekana uko amafaranga yakoreshejwe kigiye ahabona byatumye kandi ingingo zimwe zimwe nk'izijanye n'itunganywa ry'ihiganwa ry'uno mwaka itigwa naho rero imigwi duhereye ku runani na dinamo iriko yitegura cyo kimwe n'iyindi uwovuga adashidikanya aho ihiganwa ry'uburundi rizotangurira iyo bariko arabesha ivyo biri mu ruko mu gihe dinamo izoserukira ubundi mu nkino za bar atagihindutse izo biri muri afurika y'epfo mu kwezi kwa gatatu kurondera itike igana muri beka arena i kigali mu kwezi kwa gatanu uno mwaka izo nkino zihiganwa ry'uburundi ni zimwe mu vyafashije uwo mugwi urongowe na jodasin rukundo kwitegura desiratungimana kigali ijwi ry'amerika Desire urakoze ucukurirwa mu ngata na Jean Claude Munyandinda wagiye kutubwira ayagezeho mu gisata ca sport mu Rwanda.
Mu mupira w'amaguru ibibazo by'ingutu bimaze iminsi bivugwa mu ikipe ya Kiyovu Sport biyigeza harindimuka bijya gutangira. Juvenal Mvukehe wari umaze imyaka itatu ayobora ikipe yashyizwe ku ruhande asimburwa na Jean François Regis Ndorimana. Uyu nawe mu cyumweru gishize yeguye kuri uyu mwanya w'ubuyobozi. Ubukene bw'amafaranga nibwo zingiro ry'uru ruhuri rw'ibibazo biri muri Kiyovu Sport dore ko abakinnyi bagiye kumara amezi ane badahembwa muri iyi kipe ntabwo bukikera kuko mu mpera z'icyumweru gishize hemedi minani usanzwe ari umuvugizi w'abafana nawe yahagaritswe by'agateganyo mu gihe hari abakurikiranira hafi umupira w'amaguru mu rwanda babona ko kiyovu siporo yaba igeze mu marembera visi perezida wayo abdul karim mbonye umuvunyi yemeza ko amaherezo ibi bibazo byose bizakemuka ibibazo muri kiyovu birahari ibibazo birahari ntabwo wabica ku ruhande ariko icyo nagira ngo mbwire abafana ni uko ibibazo turimo wenda uretse ibibazo bya fifa ari ibibazo byo kudahemba ndumva uyu uri umwaka wa kabiri ndi mu buyobozi bwa kiyovu n'ubushize byabagaho wenda uretse ko bitasohokaga cyane sinzi impamvu ubu ngubu ijya hanze kandi nagerageje no kuvugana n'andi makipe nayo ibibazo turabifite turimo turarwana umunsi ku munsi kugira ngo turebe ko byakemuka kandi ku bushobozi bw'imana turabigezera ko mu minsi ya vuba ibibazo bya kiyovu biza gukemuka by'imishahara n'ibindi byose by'amafaranga mu mukino wa handiboro ikipe y'igihugu y'u rwanda yari yitabiriye irushanwa ryo guhatanira igikombe cya afurika cy'ibihugu i kairo mu misiri yatahukanye umusaruro nkene u rwanda rwarangije ku mwanya wa cumi na kane ku makipe cumi n'atandatu yari yaserutse mu mikino itandatu abasore b'amavubi ya handiboro bakinnye batakaje imikino ine yose bashobora gutsinda imikino ibiri yonyine amakipe ane yatsinze u rwanda ni capu vere repubulika ya demokarasi ya kongo gabo na kongo brazavire amakipe y'ibihugu u rwanda rwatsinze ni zambia na kenya dusoreze muri basketball mu irushanwa ryo kwibuka aimable shampiyona na jean dodiyo nizeyimana bitabye imana bakaba baragize uruhare mu gushinga ikipe ya united generation basketball club muri iri rushanwa ryabaye mu mpera z'icyumweru gishize amakipe umunani asanzwe akina mu buryo buhoraho niyo yari yaserutse harimo ane y'abagabo n'andi ane y'abagore mu bagore amakipe yitabiriye iri rushanwa rya legacy tournament ni reg basketball club kepler basketball club the hoops rwanda na iprc huye mu cyiciro cy'amakipe y'abagabo haserutse apr basketball club reg basketball club united generation basketball club na pasi basketball club yo muri tanzania byari byaravuzwe ko ikipe ya city oilers yo muri Uganda na Dinamo yo mu Burundi nayo yagombaga kuza muri iri rushanwa ariko ubuyobozi bw'ikipe ya United Generation Basketball Club ari nabwo bwariteguye ntabwo bwigeze busobanura impamvu aya makipe y'ibihangange atahageze Jean Claude Munyandinda ijwi ry'Amerika i Kigali ijwi ry'amerika ni ngaha duce dusozerera amakuru ya mbere ya kino gitondo twari tubafitiye diane ninahazwe ni jewe negeranije amajwi y'ano makuru nabateguriye nongera ndabashikiriza ku izina rya bagenzi bacu rero